mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mu kanya na makuru yo mu karere mbibutsa ko mwadusanga no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome mu kanya rero muri ayo makuru yo mu karere turanyarukira mu rwanda aho abagore magana atatu mirongo itandatu na barindwi baregwa ibyaha birimo gukuramo inda batangiye gusohoka muri gereza kuri wa gatanu mu by'ukuri ubu ndumva meze nk'umwana uvuye mu nda ya nyina akaba ageze i gasozi
uwo ni musabyimana claudine ni umwe muri abo bagore bafunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu ubwo yari amaze gusohoka muri gereza iyi rero ni imwe mu nkuru twabateguriye harimo n'iyerekeye imyigaragambyo y'abajyanama b'ubuzima mu kurwanya ebola muri congo babyukiye mu myigaragambyo igoma ku cyicaro cy'ishami rya oni ryita ku buzima oms kubera imishahara bamaze amezi atatu batabona turabanyuriramo kandi na bimwe mu byavugiwe mu kiganiro muri isanga mu mwanya washize ku kibazo cy'abana bashinjwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bitabo by'ishuri nimuzire yo gucikwa izo nkuru turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho abagore magana atatu mirongo itandatu na barindwi baregwaga ibyaha birimo gukuramo inda batangiye gusohoka muri gereza kuri wa gatanu nyuma yo guhabwa imbabazi na perezida wa repubulika tariki ya gatatu y'uku kwezi kwa kane gereza ya mageragere yubatse mu karere ka nyarugenge yasohoye abasaga mirongo itandatu batangaje ko bagiye kwitwara neza mugenzi wacu asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda abahe inkuru irambuye kugeza n'iyi saha ntabwo ugishyika kuri yewe cyari cyashira n'ubundi ndumva umutima utarajya hamwe ndahagarara amaguru agahinda umushyitsi ntabwo ndabyumva neza n'ubwo mu by'ukuri ubu ndumva meze nk'umwana uvuye mu nda ya nyina akaba ageze i gasozi uyu ni musabyimana claudina umwe mu bafunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu ubwo yari amaze guhabwa urwandiko rumurekura musabyimana ni umwe mu bagore bagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane yari amaze imyaka makumyabiri n'umwe muri gereza yararezwe kwihekura akaba yarakatiwe gufungwa burundu kuba yarekuwe kandi yari azi ko azamara ubuzima bwe bwose muri gereza byamubereye igitangaza kimwe na bagenzi be bahawe imbabazi abavuganye n'itangazamakuru basobanuye ko biyemeje guca ukubiri n'icyaha nta muntu nsanze kuko nta muryango mfite mfite imbogamizi z'ahantu ngomba kujya cyane cyane ko ndahangaha ndibaza n'ukuntu ndi buhave mfite ikibazo nta tike mfite imizigo myinshi kubera gutinda ahangaha hari harabaye nko mu rugo mu by'ukuri naragororotse narababaye aho ngiye muri sosiyete nyarwanda arabo nsanze nabasha kubigisha nkabigisha ububi bw'icyaha ko nabo nasize nari nzi hanze babashije kunyibagirwa ntawe ukinyibuka bararambiwe icyo nababwira ni uko bajya batwara inda bakazibyara kuko nibazajya bazikuramo bazajya bafungwa kandi gufungwa ntabwo ari byiza byanaturenze muri twebwe sinzi ntitwumvaga yuko ibi byose byabaho ariko turabishima imana kuko bibaye igishakira hari nk'abantu tuvuye mu buzima bubi twari turimo twambaye uriya mwenda w'icyaha twumvaga yuko natwe tutari abantu ariko ubu kuba twambaye ino myenda isanzwe ya sivire natwe tubaye abantu natwe twakwishyira mu bandi nk'abantu aba bagore bafunguwe bari hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itandatu bari barakatiwe n'inkiko kubera ko bagize uruhare mu gukuramo inda kwica abana babo bamaze kuvuka cyangwa se gufasha abashaka gukuramo inda hari n'abandi bari barahamijwe ibyo byo kujugunya abo bamaze kubyara cyangwa se kubatererana bamaze kuvuka bikabaviramo urupfu cyangwa ubumuga bukomeye abarekuwe ngo bashobora kwamburwa izi mbabazi mu gihe baba bakoze ibindi byaha bikabaviramo gukatirwa muto muri aba bagore barekuwe ku mbabazi umukuru w'igihugu yari yujuje imyaka cumi n'umunani mu gihe umukuru muri bose yari afite imyaka mirongo itandatu n'irindwi bitewe n'ibyaha bari bakurikiranyweho ibihano bagombaga kurangiza byari biri hagati y'umwaka umwe w'igifungo kugeza kuri burundu hari abarekuwe bari bamaze imyaka igera kuri makumyabiri muri gereza kimwe n'uko hari abari barangije amezi atandatu yonyine komiseri w'amagereza mu rwanda george rwigamba yasabye aba bagore kutazasubira mu cyaha icyo musabwa ni ukuva ahangaha mwize ni ukuva ahangaha mwarabaye abanyeshuri beza ni ukuva ahangaha mufasha umuryango nyarwanda kuba abarimu beza batuma abandi banyarwanda nk'amwe batagwa mu byaha byo mwagiyemo mwabaye abanyeshuri beza turizera ko mutagenda ngo mwongere musubire icyaha twongere mugaragare hano umwanya mwahawe wo kugumana natwe kugira ngo tubagorore tubigishe n'amahirwe muhawe yo kugira ngo mwisubireho musubire mu miryango yanyu nimugende mubaba abakobwa beza abadamu beza badasubira mu byaha sibyo ibi byaha byo gukuramo inda cyangwa se kwihekura birasa n'ibyeze muri iki gihe hirya no hino mu rwanda kumvikana umubare munini w'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato ibi bigatuma bamwe babura uburyo barera abo bana bagashukwa n'abakuze cyangwa se babateye inda ngo bazikuremo ibarura ryakozwe na minisiteri y'umuryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bigaragaza ko abana basaga ibihumbi cumi na birindwi mu gihugu hose batewe inda leta n'imiryango yigenga yita ku bibazo by'abana ikomeje gushakisha uburyo abagabo bagira uruhare mu kwangiza aba bana b'abakobwa babatera inda bakiri bato babihanirwa by'intangarugero abafunguwe bose uko ari magana atatu mirongo itandatu na barindwi bose baraye basubijwe mu miryango yabo nubwo hari abagaragaje ko batakiyigira kubera gutinda muri gereza asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumuta urakoze kuri iyi nkuru i kigali mu rwanda kandi hatangiye inama mpuzamahanga ku kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi atangiza iyo nama wigeze kuyobora igihugu cya nigeria Olusegun Obasanjo yahamagariye amahanga kutazongera kubohera amaboko imugongo igihe hari abaturage bibasiwe na jenoside bakeneye gutabarwa iyo nama irarangira uyu munsi kuwa gatanu naho ku cyumweru nibwo hazibukwa ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi intumwa y'ijwi rya amerika ku buryo bwihariye edi rwema mumenyereye hano i washington dc niwe ukomeje kubakurikiranira ibikorwa byo kwitegura kwibuka anabagezaho amakuru y'abarokotse batandukanye videwo mushobora kuzisanga ku rubuga rwacu rwa facebook tuve mu rwanda tunyarukire noneho muri congo aho abajyanama b'ubuzima mu kurwanya ebola babyukiye mu myigaragambyo mu mujyi wa goma ku cyicaro cy'ishami rya onu ryita ku buzima wms baravuga ko bamaze amezi atatu badahabwa amafaranga bemerewe ibindi tubibaze umunyamakuru ijwi ry'amerika wanyarukiyeyo claude ganza munyamagana imbaga y'abantu bahawe inshingano yo kuzenguruka urugo ku rundi bakangurira abaturage kwitwararika amabwiriza y'isuku no gufata amakuru y'ibanze yatuma bakekwaho virusi ya ebola bakurikiranwa hakiri kare bazindukiye ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms mu mujyi wa goma ni abakorera mu ifasi eshatu z'ubuzima arizo goma karisimbi na nyiragongo akikijwe n'imbaga ya bagenzi be bari mu myigaragambyo meshak mapendo migabo bahagarariye yasomeye mu ruhame ibyo basaba turasaba oms bibikurikira kutwishyura umushahara wacu w'amezi atatu tutishyuwe kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa gatatu nk'uko biteganywa oms igomba kuyatwihera itabanje kuyanyuza ku wundi uwo ari we wese twamaganye twivuye inyuma ukwijandika kwa sosiyete sivile ikora mu by'ubuzima tutazi mu byo kurwanya ebola kandi tutigeze duha ububasha bwo kutuvuganira turasaba ko ibikenewe ngo imikorere yacu imere neza nk'imiti yo gusukura intoki inkingo amafaranga y'ingendo n'ay'itumanaho hamwe n'amasezerano y'akazi byakorwa turasaba igisubizo cyihuse bitaba ibyo ibikorwa byo guhangana na ebola twagiragamo uruhare bigahagarara bigashyira abaturage mu kaga ko kwadukwaho n'iki cyorezo gisatira umujyi wa goma abahagarariye aba bakangurambaga ku ndwara ya ebola bavuga ko bose hamwe basaga igihumbi magana atanu kandi ko bose babanje guhugurwa na oms ifatanyije na minisiteri y'ubuzima bakoherezwa mu kazi bijejwe ko bazahabwa umushahara ku gihe kuri bo mu gihe badahawe igisubizo kibanyuze bahagarika ibyo bakoraga batitaye ku kuba icyorezo cya ebola kigeze mu mujyi wa goma cyanagera kuri bo ubwabo n'imiryango yabo uyu ni maniye mandre afite itsinda ry'abakozi abagenzura umunsi ku wundi ntabwo dushoye ubuzima bw'abantu mu byago kuko ubwo twiyemezaga kujya mu baturage gukusanya no kubaha amakuru yose kuri virusi ya ebola byari ukubwira abavandimwe bacu ko tugeramiwe twemeye gukoresha imbaraga zacu kugira ngo oms nayo nk'umufatanyabikorwa w'imena mu kurwanya iki cyorezo nayo isubize agati n'impembero yibuke ko hari abantu yohereje mu kazi abo bafite uburenganzira bwo kubaho kubona agasabune n'amafaranga y'urugendo ariko birasa nkaho nta mutimanama bavuga ko gusobanukirwa uburemere bw'icyorezo cya ebola ari imwe mu mpamvu zatumye bemera amezi atatu agashira badahembwa kandi ntibahagarike akazi ariko ubu batagishoboye gutegereza kuva mu kwezi kwa mbere tuzenguruka urugo ku rundi inkweto zadusaziyeho ariko kugeza ubu ntiturahabwa n'amafaranga icumi twagerageje kubahamagara ntibatwitaba ariko ubu turicara aha kugeza tubonye igisubizo nibataduha uburenganzira bwacu uno munsi turaharara n'ejo tuzakomeza kandi ibyo twakoraga birahagarara iyo virusi nishaka izaza itumare ariko tubone uburenganzira bwacu lakini pro yetu ipatikane.
abahagarariye oms n'aba minisiteri y'ubuzima bahamagaye abahagarariye abandi mu bigaragambya maze bagirana ibiganiro byamaze umwanya utari muto mu gihe igihiriri cy'abandi basigaye hanze y'inyubako bategereje ikiva muri ibyo biganiro nyuma yabyo umukozi wa minisiteri y'ubuzima ushinzwe guhuza ibikorwa byo kurwanya ebola ukorera mu mujyi wa goma dr castro chabenda yavuze ko abigaragambya batari bakwiye kujya ku cyicaro cya oms ahubwo bagombaga kujya ku biro bishinzwe guhuza ibikorwa byo kurwanya ebola yemeye ko aba bakozi batarahembwa kuva mu kwezi kwa mbere agaruka kuri zimwe mu mpamvu zateye uku gutinda guhembwa Nous étions en négociation avec euh, les partenaires qui devaient euh, twari tukiganira n'abafatanyabikorwa bagomba kubahemba kuko mu by'ukuri ni benshi cyane twagombaga kumvikana ku mushahara wabo bivuye i kinshasa birangira twemeranyije ko buri wese azajya ahembwa amadolari mirongo itanu ku kwezi ibyo byose rero byatwaye igihe hakiyongeraho no kuba twarohereje urutonde rwabo kwa muganga mukuru ku rwego rwa zone ariko asanga hari amakuru atuzuye bisaba ko nayo abanza gutangwa akuzuzwa ariko ubu byose bimaze gutunganywa kandi hari abafatanyabikorwa bamaze kwemera ko bazahemba aba bakozi turizera ko bazabona umushahara wabo vuba cyane les communautaires seront payés euh, très, très très prochainement, incessamment.
impande zombi ntizivuga rumwe ku mushahara abajyanama b'ubuzima bakwiye guhabwa naho abashinzwe guhuza ibikorwa bakavuga ko habayeho ibiganiro byamaze igihe bikaza kuvamo umwanzuro w'uko bahembwa amadolari mirongo itanu buri muntu ku kwezi castro cabenda ati cyakora habayeho ikosa mwihanahana amakuru Ils avaient effectivement été d'accord et avaient même écrit pour... euh, bari barabyemeye baranabisinyira ko umujyanama w'ubuzima azajya ahembwa amadolari mirongo itanu ku kwezi ariko ubu barimo kuvuga bati twe ntitwagishijwe inama ahubwo sosiyete sivile ibyivangamo kandi twe ntituyizi rero ni uko bimeze kandi twaganiriye uno munsi tuzongera duhure mu cyumweru kimwe tubyumvikaneho bahembwe nta kibazo pour euh, harmoniser et les payer sans problème.
hari abasanga aba bajyanama b'ubuzima bafite uruhare rukomeye mu kugenzura umunsi ku wundi icyorezo cya ebola batanga amakuru aturutse mu ngo ku buryo ibikorwa byabo bihagaze byaba ari ikibazo gikomeye cyakora komite mpuzabikorwa byo kurwanya virusi ya ebola ivuga ko iki kibazo cyabo kigiye gukemurwa vuba kandi imirimo bakoraga igakomeza abajyanama b'ubuzima bemeye gukomeza akazi kabo mu gihe bagitegereje icyo ibiganiro bizaba mu minsi iza bizatanga claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane claude ganza munyamagana tuve muri congo tugaruke inaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho leta ya amerika yambuye fatu bensuda umushinjacyaha w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga viza yo kwinjira ku butaka bwayo murabisobanurirwa na mugenzi wacu fideli niyongabo
n'ibyo iyo ngingo ivugwa ko ari inyishu ya amerika ku byo bensuda ashobora kuba ariko atoza ibyaha byo mu ngwano byakozwe n'inteko za amerika n'ibihugu bicuditse mu gihugu cya afghanistan umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yagabishije ko igihugu ciwe gishobora kwanka guha viza canke kikayambura umukozi uwo ari we wese wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha afise uruhara muri ayo matora murantunga muri ayo matohoza ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha fatu bensuda Eh, vyamenyesheje ko azobandanya amabanga yiwe ataco yicura kandi ataco yiteze ku muntu n'umwe umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mark pompeo yatangaje ko uwo ari we wese afise uruhara mu matohoza ku nteko za amerika ku bijanye n'ibibera mu gihugu ca afghanistan atokwitega kuronka viza canke kurekurirwa kwinjira ku butaka bwa amerika pompeo avuga ko biteguriye gufata izindi ngingo harimwo n'ibihano mu vy'ubutunzi hamwe sentare mpuzamakungu mpana vyahitohindura inyifato yayo tubibutse ko amerika yamye inebagura sentare mpuzamakungu mpanavyaha kuva ishigwaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri amerika iri mu bihugu bitari bike vyanse kwinjira muri iyo sentare ayo makuru tubafitiye muri aka kanya urakoze cyane fideli tunyarukiye noneho dukomereze ku makuru yerekeye uburundi nyuma y'aho abana b'abakobwa batatu bari basigaye mu munyururu muri gereza y'abana b'abigeme ya ngozi barekuwe by'agateganyo ku byo bashinjwa byo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'ishuri imiryango yabo yanejejwe n'iyo ngingo ariko baranatakamba basaba ko abana babo banakomeza kwiga mu gihe bategereje igisubizo cyangwa se umuti ku rwego rw'ubutabera mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye n'umwe mu babyeyi b'abo bana hamwe n'ishyirahamwe riharanira ineza y'abana mu Burundi rihagarariwe na Jacques Nshimirimana yatumiye kandi umuyobozi mukuru w'urwego rw'indero n'inyigisho mu ntara ya Ngozi aho abo bana birukanywe biga ariko ntiyashimye kwitaba ikiganiro karenzo kerewofasi ni umubyeyi umubyeyi wa umwe muri abo bana yatangiye asobanura ikibazo bafite aho gihagaze muri iki gihe umwe nk'ababyeyi turashima ingingo yafashwe na purakingozi y'uko batezuriye ariko mugabo rwaba twumva rwose ko bitubabaje kubona batiga ibyo bintu rwose nibyo biduhangayikishije cyane ego Ego none mwaba mwarashikiriye nyine abayobozi b'ishure kugira ngo mubabaze ingingo yabo uko imeze ko ihagaze ku bijyanye n'ubutungane cyangwa ku bijyanye n'ishure bo bavuga ngo iki neza yewe ngahari ku wa mbere najyanye n'undi witwa amazarugamba ye n'undi mubyeyi twari dusangiye dusanga icyo kibazo turashikira depeye umuyobozi mukuru w'indero mu kirundo yadusomeye ni ingingo niba ari ijana na kangahe yuko umwana yarindiye yonona ibitabo by'ishuri ko adasubira kwiga hanyuma dusanga abo bene ba nyirabayazana bo kubibyerekana no kubishyira ahabona by'ayo mafoto yatutanganije bobo dusanga bariga mu nyuma turabarurira ikatugenda namwe murabi kuko babemerera mwigane nabo hanyuma bene baciye babirukana ngo nimutahe mwebwe barabirukanye abo bose baciye babirukana umuyobozi w'indero yarabugiye yaraduhakaniye mwaramushikirije none ku bijyanye n'ubutungane ibyo mwifuza ko byokogwa cyangwa ibyo murindiriye ko bikogwa byo byo yashikirije iki ku bijyanye n'ubutungane yatubwiye ngo tugende tuzane impapuro babarekuye ko izo mpapuro twarazizanye ariko twabonye atacyavuyemo twabonye turindiriye ngaho ubu twarabuze aho dupfira nayo turi ego none muri kano kanya ku bijyanye n'ubutungane ubaserukiye mu butungane ababwira yuko hagiye gukurikira iki cyangwa murindire ko hokorwa iki ni ukuri ni waduserukiye imbere y'ubutungane duherukana uwo munsi sinzi n'ahaba ntabyo nzi ariko mugabo twebwe ku cyifuzo twifuza twifuza ko iyo ngingo iyo ari yo yose yofatwa nanarya bababwira ati nimugende mugiye gukurikiranwa muba muri muhira hari hajya ku ishuri n'ubundi baba bari iwabo niho n'umwanya uwo ari wo wose babakenera turingi no tubabaza ikindi boca baronka bavuga none atariko bariga nta n'icyo babaza kandi rero hano ikinagoye barajitseho baciye ku ishuri abandi basigaye babaraba ntibabaraba kumwe bose hamwe ntibabonana kumwe hariho abaza babaraba bati ehe babandi ehe babandi igega babandi bigerageza n'ababaza burya barakomeretse cyane aba bana cyane rwose birumvikana ko atamahoro bafise kubona batari ko bariga abandi babandanya biga none ku bijyanye no ku zindi ntara hoho boba bokwemererwa kwiga canke bahanywe ku rwego rw'igihugu byo mwumva ingingo y'ukubirukana igera hehe wowe uko yabitubwiye nta n'ubwo yabyisigireho ko ari ku ishuri gusa yaba ari ku rwego rw'igihugu twabyo tugakambakamba bagira neza bagavuma batujyana mu ntege mbona ko bifata nko mu rwego rw'igihugu kuko yatubwiye yuko uwusubiramwo ari uwo mu mwaka kuva mu mwaka wa mbere gushyika mu mwaka wa gatandatu nawe urengeje kuva mu mwaka wa gatandatu ko batarimo kandi nabo n'abarabye nabo nyine nuko amashuri yiwe babatangura ari batoya ubundi nawe bari batoya cyane ntacyo bazi bashaka kubivanga nk'ibya politike kandi abo bana ntabyo bazi nta twebwe nta n'ibyo tujyamo murakeka harimo umurongo wa politike kuri ibyo byagirizo uko ndabibona mbona umwenga babigira nk'ibya politike kuko byumvikana abo bana ntabwo bakoze nta n'ibyo cyane mbona umwenga ntinyeka ari umuntu yabigize ashaka kugura ibyo ushyiramo bya politike
tuvuganiriye gato kuri icyo kuri icyo kibazo ko muri icyo bagifise intumbero ya politike murakeka ko abo bana banyu bahenzwe cyangwa hari umuntu nk'uko bivuze ariko aragerageza
ahubwo uko biboneka uko bimeze ibyo bitabo ntabwo byagiye ari bishasha bibaza yuko byaba byaraje byaravutanganijwe kuko amatwa nsumira ibyo bitabo baje bimwe babikura muri lise kanyinya umwaka w'indwi utagihari ibindi babikura muri lise kirundo umwaka w'indwi utagihari uretse no mu mirongo icyenda na gatanu na gatandatu bigeze kuri ibintu by'imize by'imigumuko bashobora no kuba babigize icyo gihe n'iyo migumuko kuko abana babahaye ibitabo ntibarindiye no kubereka nta nubwo byari bishasha nta nubwo banabirabye kandi n'ababagize neza umwana ndamubaza ndamwitondera no mu bindi arandahira twishwe ibyo sinogira n'ibyo kandi urabizi ko ntogira n'ibyo kandi n'abandi ntawubaye kandi abantu baba bamaze no kubona ibyo bazi ko baca babyagirizanya baba ari bo babikoze baba barahebye kubyagirizanya
murakoze cyane mushinga ntaye karenzo mugume ku murongo mudukundiye tubandanye ikiganiro ndabwiwe ku murongo y'uko twaronse umushinga ntahe jacques nshimirimana akaba ari we muyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira ineza y'abana mu burundi umushinga ntahe jacques nshimirimana turabashimiye gufata kano kanya kuganira natwe kuri iki kibazo kaze mu kiganiro murakoze cyane
kuri mwebwe iki kibazo cyifashe gute ku bataragitegera neza cyangwa ku bataheruka kumva amakuru yacu ikibazo cyifashe gute ko ababyeyi bavuga bati turashima ko abana barekuwe ariko turifuza ko babandanya kwiga byifashe gute muri akana kanya kuri mwebwe
uyu munsi uyu munsi uko ikibazo cyifashe ni uko by'ukuri biboneka ko hari ubwoba bwinshi mu banyeshuri kubera ko ibitabo biba birimo ayo masanamu yafutanganijwe biba bikiri byinshi mu mashuri ibyo bigaca bituma abana baba basanzwe bafite ibyo bitabo canke umwana aba abona yuko igitabo gisanzwe cyarafutanganijwe agumana ubwoba yiyumvira ati umunsi nzoba ndagitanze canke igihe bazobona yuko isanamu irimwo ifutanganijwe bishobora kuntera ibibazo ibyo rero bikaca bituma abana benshi bahitamo kunyegeza ibyo bitabo kubera ko iyo babinyegeje canke babitaye bituma bahanwa na bimwe twita regema skolere bahanwa n'amategeko y'ishuri gusumba yuko baja guhagarikwa n'inzego z'ubutungane ikiboneka rero ni uko hari ubwoba mu bana ariko kandi ubwoba bufite icyo buva ko kuko bamaze kumva nk'ibiba bibaye nk'aho mu kirundo bakumva iby'igitega bakumva ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bamwe muri abo bari mu w'indwi bari bakiri mu mashuri y'intango ni uvuga hafi mu mwaka wa kane kuko bakirimo imyaka itatu ibyo byose bicaye batera ubwoba bigatuma mbere hariho n'abadashima kwakira ibyo bitabo uyu munsi birumvikana none kuri icyo nyine ubwoba bw'abo bana nko kuri mwebwe hokorwa iki kugira ngo abana kumbure bumve yuko bashobora kubandanya biga atakwikekana atakugira ubwoba mubona hokorwa iki kuri icyo kibazo neza na neza kimwe kimwe mu byokorwa ni cyasabwe n'abashingamateka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igihe basabira imbabazi abana bashika kuri mirongo ibiri n'umwe bari bagirijwe icyaha cyo gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu bari basabye yuko ibitabo byose byamaze kononekara byo boraba abajejwe indero boraba ingene bikugwa mu mashure kugira ngo ntibisubire kubandanya biteranya abana n'abayobozi n'abarezi ibyo mbere bikaca binatuma habaho imigwi ku mashure igejwe gukurikirana ku munsi ku munsi ingene abana bakoresha ibyo bitabo cyangwa ko bitaba byononekaye ko murabona n'igitabo gica mu minwe y'abana benshi cyane uyu munsi aba bari mu mwaka w'indwi bariko barabikoresha ababikoresheje mu myaka itatu bageze mu mwaka w'icumi ushobora gusanga uwagikoresheje mu mwaka uheze yaracononye ntibabibone uwinjiye mu mwaka w'indwi bakakimushikiriza nawe ntarabe ko yasanamu itafutanganijwe ugaca usanga niwe agiye kwitirirwa yuko icyo cyaha yagikoze rero twe twumva yuko ibyari byasabwe n'abashingamateka mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ko nagira nibutse yuko hari hagiyeho umugwi w'abashingamateka wagiye gukurikirana iki kibazo ukagira mbere n'icyo usabye leta y'u Burundi cyane cyane ibyo kugirira imbabazi abana kandi murazi ko baciye babagirira imbabazi abana bose mirongo ibiri n'umwe ibyo bitabo bivanwe mu mashuri babirondere bive mu mashuri hanyuma binashobotse umwana wese bamushikiriza igitabo ciwe anasinye yakira ico gitabo bamwereke bati turwaye igitabo kitanditsemwo na hamwe uze ukidusubize kitanditsemwo na hamwe ico ni igikorwa coroshe cane gikorwa n'abigisha canke abajejwe ivyo kubika ibitabo ku mashuri bamwe twita aba bibliotekere umwana akagenda agatora igitabo canke akagitora kwa prefe do disipurine akagisinyira hanyuma igihe umwaka uheze akagarukana cya gitabo akaba ariho baca baraba yuko igitabo kimeze uko bakimuhaye igitabo kitononekaye nayo ahandi bigumye uko biri bizoguma biteranya abana n'abarezi bigume biteranya mbere no mu gihugu cyose kuko murabona ko ari ikibazo abanyepolitike baciye bafatira ko kugira ngo bakigire ikibazo cya politiki kitari cyo kuri icyo nyine twari ko turaganira n'umushinga ntayo karenzo y'uko hashobora kuba harabaye intumbero ya politiki abana ugasanga baraguye mu mporero ku bijyanye na politiki ni kuki none bokoresha uwo ari we wese yaba afise inyungu za politiki yoba atumbiriye gukoresha abo bana turibuka ko byabaye muri bibiri na cumi na gatandatu nk'uko babivuze mubona iyo ntumbero ya politiki yoba ifise izihe nyungu ku uwo ari we wese ariko aragerageza gukoresha abo bana
simpava kumbura ndabishyura uko mwarimu byiteze kuko n'ikibazo kijyana ahandi hantu ariko inyungu za politiki zose ziba zirimo rero murazi yuko ababa bakina politiki inzira yose ashobora gucamo kugira ngo kumbure aremereze uwo baba bari ko barahangana mu bya politiki arayicamo uyu munsi nk'iki kibaye ikibazo cy'igihugu cyose ugasanga ibitabo byose mu gihugu cyose abanyeshuri barenga ibihumbi amajana n'amajana bose bagiraniye ikibazo n'ubutegetsi murumva yuko inyungu ya politike kumbure ku bo babyifuza ko bitera ikibazo hagati y'ubutegetsi n'abanyeshuri inyungu ya politiki birimo kuko usanze nka leta ifashe ingingo yo kwirukana abana ibihumbi bibiri ibihumbi bitatu bakajya mu ibarabara hafashwe ingingo nk'izafashwe mu bihugu bibanyi mu myaka mirongo icyenda n'umunani habaye ikibazo nk'iki nyine hari abanyepolitike bari inyuma yabyo bagahindura amashuri arenga umunani bakayagira ubusho bagafungirayo abana barenga ibihumbi bibiri n'amajana umunani murumva yuko kiba kibaye ikibazo cya politiki kiri ku rwego rwo hejuru tubandanye ku murongo wa telefone twakire uwitwa janvier janvier amahoro neza amahoro murahora akomeye yego yego akiyumvira kuri iki kibazo yego icyo kibazo tumaze iminsi tucyumva none ikibazo niyo mfite batubarize uriya muntu ushinzwe irira arabigaho afite ubwoba bw'iki afite ikihe kibazo ko atemera abana ngo basubire mu ishuri none kuvuga ko bagomba kuzana impapuro barekuriweho ababyeyi b'abana bakazitwara ku ishuri bakazimushyira akareba arumva ku maradiyo hose byarazengurutse baravuga ko abana barekuwe by'agateganyo nta kibazo babahaye kwidegembya gakeya bisanzwe mu gihe ubutungane bukibakurikirana kubera iki atemera ko abana basubira mu ishuri sinzi nimba aho ngaho mwamutumiye hariya agashobora kuba yansubiza noneho hari ikindi cyifuzo nanone mfite ko radiyo ijwi rya amerika vihoye na bibisi zitacyumvikana kuri ku butaka bw'i burundi ubu nk'iki kiganiro kiri kumvwa n'abaturage bari hehe bari mu burundi bari hanze y'igihugu cy'u burundi abari mu burundi abo bari kuvugira hehe yego mpereye kuri icyo kibazo babajije twebwe ku ijwi rya amerika mu bisanzwe turavugira ku mirongo migufi ya shortwave turafise imirongo itanu bashobora kutwumvira ko mu burundi baratwumva kuri iyo mirongo ya shortwave n'ubwo rimwe na rimwe usanga itumvikana mu birere bimwe bimwe ariko imirongo ya shortwave metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na rimwe mirongo ibiri na kabiri mirongo itatu na rimwe ni nyinshi dufise mushobora kutwumvira ko kandi murashobora no kutwumvira abari mu burundi cyane cyane ku rubuga rwa facebook barashobora no kutwumvira kuri site yacu ya interinete kandi barahamagara baracabandanya bakurikirana nk'uko mubyumvise nabo bari mu mashyirahamwe yigenga aba babyeyi turiho turavugana nabo baratwumva ku mirongo migufi ni byiza kabisa ubwo uwo muntu aza kunsubiza impamvu uriya muntu afite ubwoba bwo kureka abana ngo basubire mu ishuri leta yaramubujije cyangwa se n'ubundi bwoba afite we ku giti cye aduse kudusobanurira ntiyashoboye kuba mu kiganiro cy'uyu munsi ariko je ku bwanje navuganye nawe kuri uno munsi yaratubye ko adashobora kwitaba iki kiganiro ariko yuko kuri bobo ku rwego rw'abayobozi b'indero n'inyigisho mu burundi ingingo barayifashe y'uko abana bakoze ikosa kuri bo babona ko abana bakoze ikosa akavuga ati amategeko y'ishure niyo yafashwe niyo bakurikije akavuga ati ibintu biratomoye babahanye bisunze amategeko y'ishure yego yego noneho ubwo araza kutubwira ukuntu bahanwa kabiri rero none barabirukanye ku ishuri burundu ni burundu se ntabwo bazasubira kwiga araza kudusobanurira cyangwa ntibikunda ubwo nawe akazaboneka azadusobanurira yego babirukanye burundu ariko mugabo iyo nzibukanye tubabaza rwose ababyeyi tubabaje cyane imigome ariko mugabo rero kandi simbone n'ingene babirukana burundu ko paraki itaribwa abakiri urubanza wumve nyine ko ico caba cagira canke sentare itaribwa abakiri urubanza wumve ko ico caba cagira sinzi ingene boca bagira icyo cyaha kandi atawuhari akibemeza ko baba baragikodokeka batagikora icyo rero cyari igice cy'ikiganiro muri isanga mwari mukurikiye kuri radiyo ijwi ry'amerika mwagisanga no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo kome ku buhanga bw'ibyuma yari george na fasiri gebeho kuri mikoro ya eugenia mukankusi mwakoze mwese kudutega amatwi ibindi biganiro ni mu kanya saa moya n'igice